radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga cnrd ubwiyunge bivuga inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda ni umutwe wa politiki wavukiye mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu witandukanije na fdr cnrd ivuga ko igizwe n'abanyarwanda b'ingeri zose impunzi z'abanyarwanda harimo impunzi zose ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abarenga mirongo cyenda ku ijana bahoze ari ingabo za fdr n'abandi banyarwanda baba mu rwanda no hanze yarwo twatumiye umuvugizi wa cnrd ubwiyunge liyotona koronel sinayobye barnabe kugira ngo rero tuganire kuri uyu mutwe wabo ndetse no ku tundi tubazo twose mushobora kumwibariza inshuti z'ijwi ry'amerika n'abatindiye rero mbahamagarire bernabe barnabe urahura akomeye
mukomere cyane turaho turakomeye nyakubahwa umunyamakuru nuko noneho rero mugira mutya mwitandukanya na fdr mukora umutwe wanyu bwite ubu se umuntu yavuga ko mutandukaniye he kandi muvuga yuko mugizwe n'abantu mirongo cyenda ku ijana bari abasirikari bahoze muri fdr
yego twashinze umutwe wacu bwite ishyaka rya politiki ryitwa seneride ubwiyunge mu kinyarwanda inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dutandukanye rero na fdr kuko turi ishyaka ryacu ubwite ishyaka ryigenga rifite intego yaryo ndetse matwara yaryo tukaba dutandukanye na fdr kuko twebwe turi ishyaka mu by'ukuri rya politiki nk'uko nakubwiye ntabwo turi umutwe wa gisirikare turi ishyaka rya politiki ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u rwanda turatandukanye cyane kuko abenshi mu bagize ishyaka ryacu nk'uko twabivuze n'urubyiruko abenshi bavukiye hanze mu buhungiro abandi bagenda bahunga vuba baza muri oruganizasiyo yacu mu ishyaka ryacu kandi dufite dufite mbese ubwiyunge tubufata nk'ikintu gikomeye cyane kuko twabwise n'izina ryacu kuko duharanira ubwiyunge cyane mu moko y'abanyarwanda amoko yose atuye igihugu cy'u rwanda abanyarwanda bakongera kugira ubumwe amahoro maze tukubaka igihugu cyacu niko se barnabe barnabe uravuga ko muri ishyaka ariko mudafite umutwe wa gisirikari nyamara mukemeza yuko mirongo cyenda ku ijana bari muri cnrd bahoze ari abasirikare ba fdr ikindi kindi nawe ubwawe wari umusirikare muri fdr na perezida wanyu wilson irategeka yahoze nawe ari koronere na visi perezida wa kabiri wa fdr icyo gihe yitwaga rumbago yahoze no mu ngabo za leta za kera exofar yitwa ndagijimana laurent kandi nanone fdr mumaze kwitandukanya nayo mwararwanye ubwo se mwavuga gute ko muri ishyaka ridafite umutwe w'igisirikare
turabigusobanurira turabigusobanurira kuko turi turi kuba twarahoze mu gisirikare cya fdr cyangwa se kuba hari bamwe muri twe bahoze ndetse no mu gisirikare cya kera cy'u rwanda ntabwo ari ibintu bitangaje kandi ntabwo ari ikintu gishya kuko no muri fpr iyobora igihugu cy'u rwanda aba fdr abahoze ari aba fdr barimo ndetse n'abahoze mu gisirikare cya kera cy'u rwanda barimo no mu yandi mashyaka no mu yindi mitwe ya politike bagiye barimo ni impamvu y'amateka ituma ibintu bimeze gutyo ariko noneho twebwe turi ishyaka rya politiki kuko ariyo politiki twahisemo yo kutaba umutwe wa gisirikare nubwo twahoze turi abo abasirikare ariko noneho tukaba twarahindutse tukavuga ngo tugiye gushyiraho ishyaka rya politiki ritari umutwe wa gisirikare abo dufite ubu ngubu ndetse barengera n'impunzi iyo zitewe turabemera kandi umugambi wabo ndetse n'icyo bagamije ni ukurengera impunzi nta nubwo tubita ko ari igisirikare dufite ahubwo tubita ni za detashoma zishinzwe kurengera abasivili bitwa detashoma de protegisiyo sivile ni ikintu rero cyemewe no mu mahame mpuzamahanga agenga impunzi no muri komvasiyo do geneve biremewe kubera yuko impunzi ubu ngubu uko zimeze cyane cyane izo muri congo nta wundi muntu uzirengera ubaho ni ukuvuga ngo oni umunsi izashobora kuza kuzuza iyo nshingano yo kurengera impunzi kuzirindira umutekano kugira ngo ze gukomeza kwicwa igihugu cya congo umunsi kizashobora kuvuga ko kije noneho kurindira umutekano impunzi z'abanyarwanda ziri muri congo nta mpamvu y'uko tuzakomeza kuba izo detashoma twavuze zitari igisirikare ahubwo ari abantu bishyira hamwe kugira ngo barengere birindire umutekano nta mpamvu y'uko bazakomeza kubaho cyangwa se ngo bakomeze gufata intwaro mu ntoki ni uko nguko icyo kibazo giteye sinayobye barnabe umuvugizi wa cnrd ubwiyunge inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda niko se barnabe umuryango w'abibumbye uvuga yuko ni muri raporo yayo yo mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize ivuga yuko mwabwiye impunzi n'abantu bahoze ari abarwanyi ba fdr ko muzabacyura mu rwanda ariko ko muterekana uburyo gahunda yo kubacyura mwebwe muzacyura impunzi gute mu rwanda
abatazi uburyo tuzacyura impunzi ni abadakurikira amakuru cyangwa se ni abadashaka kumva icyo tuvuga ushaka uko politiki yacu porogaramu politiki yacu iboneka ku rubuga rwacu rwa webusayiti ni duburove duburove duburove puwe seneride ubwiyunge puwe oruge aho hose usangaho uko amakuru ameze ndetse na porogaramu politiki yacu twebwe rero nk'ishyaka rya politike impunzi zigomba gutaha mu cyubahiro ntabwo ari iziri muri congo gusa ni impunzi zose kuko igihugu dufata ikibazo cy'impunzi nk'ikibazo cy'igihugu cyacu ari iziri hanze ari iziri hirya no hino i burayi amerika n'ahandi tugomba kukigira hamwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke dutahe mu gihugu cyacu bimwe rero mu buryo kigomba gukemukamo ni uko u rwanda rugomba kubanza kwemera ko icyo kibazo gihari kandi rukemera ko kigomba gukemuka ndetse rukanaganira n'impunzi kugira ngo zitahe mu cyubahiro mu burenganzira bwazo kandi zigiye mu gihugu kucyubaka atari ukujya guhinduka abagaragu cyangwa abacakara ahubwo zigiye zifite ijambo ryo kugira ngo nabo bubake igihugu cyacu ubwo rero urumva ko turabifite turabivuga tubibwira abantu bose bashaka kutwumva abatabyumva cyangwa ibyo izo raporo za oni zandika ntabwo nzi aho babikura kuko nta muntu wasubajije ariko twebwe icyo tuvuga ni icyo ngicyo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone dufite iridofonse iridofonse we yego wiriwe neza uvuge cyane ariko akabazo kandi kagufi
ndashaka agiye kumubaza utubazo dutatu rwose mu nkundi ya bwana munyamakuru dutatu se ko ari twinshi cyane kandi hari benshi bategereje vuga kamwe k'ingenzi ibindi barabikubariza
oke ntacyo reka mubaze ko numvise avuga yuko atari umutwe wa gisirikare kandi tukaba tuzi yuko rwose uwatsinze iyo fpr bagiye bahunga yaraje arwana ubwo ngubwo ashaka kutubwira se ko uwo muntu wamutsinze kandi gihari ko azaba rwose yakemera iyo mishyikirano ye kandi atigeze arwana n'umunota n'umwe byibura kuko ndibuka neza ko bo bagiye kugenda bari mu mishyikirano kuko uwabajyanye umushyikirano yarwanye bo bagomba koko bazaza n'umutwe gusa cyangwa se bavuga gusa bakabumva icyo ni icya mbere ariko aze no kudusubiza rekeraho hinira aho ngaho n'abandi baraza kubaza indi mikoranire
iridofonse hinira aho ngaho gusubize hanyuma ibindi baraza kubikubariza ndabihamya urakoze yeee barinabe barinabe wamwumvise rero
ndakumva iri defonse aravuga ati uwabatsinze yaje arwana none niba batazarwana bo bizagenda gute bazagera ku kintu ntacyo ari gushaka kuvuga nyakubahwa iri defonse nakumenyesha yuko intambara twebwe dufite turutumva twayisobanukirwa n'ibibi byayo ahari kurusha abandi banyarwanda bose nubwo ari benshi yagizeho ingaruka kandi benshi bakaba bayizi ariko twebwe kuva muri mirongo cyenda kugeza amagingo aya ngaya turacyari mu ntambara tuzi rero ibibi byayo iyo duhisemo rero ko twebwe twasobanura ibibazo mu buryo bwa politike tubigirira cyane cyane ko tuzi ko gusobanura ibibazo mu buryo bw'intambara ntabwo bikemura ibibazo ahubwo bituma birushaho kwiyongera ntabwo rero twebwe ari icyo dushaka dushaka ko ahubwo noneho n'abo bantu barwana bagomba kubona yuko noneho tugomba kuvuga amahoro tugomba kuvuga politiki tugomba kuvuga ibintu bituma abantu ubuzima budakomeza gusezekara abantu badakomeza gupfa noneho tukabasha kubaka igihugu cyacu kuko gukomeza kubaka igihugu ariko abantu bari gupfa bari kugira gute ntacyo bimaze kuko umuntu umuntu tumushyira muri muri hagati muri muri gahunda zacu zo kugira ngo dushake amahoro dushake amajyambere dushake demokarasi niyo mpamvu rero twahisemo kuvuga politiki kuvuga amahoro kuko utarangiza ikibi ukoresha ikibi nanone kandi twizeye ko abanyarwanda benshi badushyigikiye kandi bashyigikiye abantu bose baharanira amahoro mu karere kacu bakoresheje uburyo bwose bwemewe n'amategeko kandi uburyo bw'amahoro ariko rero defonse arabaza ati muzakoresha ubuhe buryo kugira ngo leta y'u rwanda ibyumve
uburyo tuzakoresha ni politike ni ugukomeza gukangurira abategetsi b'u rwanda kugira ngo bayoboke inzira ya mahoro ya politiki abategetsi b'u rwanda bakunda kumva intambara imvugo y'intambara ntabwo ntabwo icyo kintu ari cyo tugomba no kwifashisha amahanga n'abandi bose bayishyigikiye tugomba kwifashisha za oni na za oyiwa ndetse n'indi miryango iri mu karere tukababwira ko igihe kigeze ko mu rwanda havugwa amahoro ntihakomeze kuvuga intambara kandi ko hari abantu biyemeje gukemura ibibazo mu mahoro ndetse no muri politike u rwanda rero ntabwo ruzakomeza kubyirengagiza ntabwo ruzakomeza kwirengagiza abantu barubwira amahoro abantu bashaka amahoro abantu bashaka cyabo no gukemura ibibazo byose byo muri kano karere mu buryo burambye kuvuga politiki niyo yonyine ishobora gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari kuko ibibazo byaho ni politiki niyo mpamvu twe twahisemo iyo opisiyo niyo mpamvu twahisemo iyo nzira kandi tubona ko tuzabigeraho ijwi ry'amerika kuri telefone dufite na benjamin benjamin
mwiriwe neza wiriwe wiriwe akabazo kawe yego yego akabazo kanjye ndagira ngo mbaze bernardin ko tubona umubare munini rwose w'impunzi zitaha zije muri iyi minsi kandi amakuru ahari ni uko n'izo bavuga bavugira bashaka gucyura zihishwa amakuru y'uko mu rwanda hari amahoro mu by'ukuri amahoro ahari ni iki bakora kuki bataza ngo bakire bakorere iyo politiki yabo mu gihugu imbere hanyuma koko ibyo bintu babivuge banahari bazi ibintu biriho wenda n'izo mpunzi koko bazizana ariko nabo ubwabo bari mu gihugu ibintu bajya gukorera hirya iyo ngiyo ahari nibwira yuko ari ukushaka inyungu gusa muri abo baturage sinzi icyo abivugaho murakoze urakoze benjamin barnabe musubize rero
benjamin aravuga ati impunzi zitaha benjamin impunzi zirataha ariko abahunga abava mu rwanda bahunga ugereranyije n'abataha abahunga nibo benshi ubwo rero ni ukuvuga ngo ikibazo cy'impunzi kandi nawe utakirengagije ntabwo fpr yashoboye kugikemura kuva muri mirongo cyenda yazaga iri kurwana ivuga ko ije kugikemura ariko ubu hari umubare munini hanze y'u rwanda uruta uwari uriho igihe cya mirongo cyenda igihe fpr yazaga kuvuga ko ije kugikemura bivuze ngo ni ikibazo ubutegetsi buriho bugomba gukemura ntabwo ari ugucyura abantu gusa gutyo gusa nkibutse ariko ndi gutambuka ko gutaha mu gihugu cy'umuntu ni uburenganzira bwe ntawe ugomba kubimubutsa nta n'ugomba kubimubuza nta n'ugomba kubimuhatira cyangwa kubimushishikariza ni uburenganzira bwe agomba gukoresha cyangwa ntabukoreshe niyo mpamvu umuntu wese ushaka gutaha agomba gutaha aho yaba ari hose ni igihugu cye ntawe ugomba kukimurinda ariko twe turavuga ngo ubwo buryo impunzi ziri muri kongo zonyine zirenga ibihumbi magana na mirongo ine ukurikije uko wenda icumi ngo batashye mu mwaka cumi na batanu batashye mu mwaka ubara imyaka yazashira kugira ngo izo mpunzi zose zitahe noneho utongeyeho n'izindi ziri mu bindi bihugu bya afurika ndetse n'iby'i burayi hagomba kujyaho impamvu hagomba kujyaho uburyo bwa politike uburyo bw'amahoro butuma abo bantu ikintu kibagumishije hanze gikemuka hanyuma noneho bagataha mu gihugu cyabo nta handi banyuze nta kindi kindi uretse gusa gutaha mu gihugu cyabo bakajya nabo gutanga umusanzu w'ibitekerezo bakajya kugira uruhare mu buyobozi bakajya nabo kuvuga politiki nziza yo kubanisha abanyarwanda uburyo bayibona kugira ngo igihugu cyacu ni icyacu twese ntabwo ari icy'abatsinze ntabwo ari abari ku butegetsi ni igihugu cy'umunyarwanda wese kandi agomba kuvuga yemye akavuga icyo atekereza ku mugaragaro akabikora atari ntawumushyizeho igitutu cyangwa se ngo navuga iki aricwa cyangwa se ngo aramererwa nabi ni uko nguko tubivuga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga umushyitsi ni lieutenant colonel barnabe sinayobye umuvugizi wa cnrd ubwiyunge ni ukuvuga inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda ishyaka ryashibutse kuri fdrr baratandukana mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu barnabe utanze umubare w'impunzi z'abanyarwanda bari muri repubulika na demokarasi ya kongo ngo ni ibihumbi magana abiri na mirongo ine sinzi aho uyu mubare ukura kubera ko mu byatumye mutandukana na fdr harimo kubarura impunzi z'abanyarwanda bamwe bavugaga yuko zitagomba kubarurwa hakoreshejwe ubuhanga bugezweho bw'iterambere bwa biyometirike mwebwe mwarabishakaga none uwo mubare wawubonye uti iryo barura ryarakozwe
urakoze iri barura ryarakozwe n'igihugu cya kongo ni imibare igihugu cya kongo cyatangaje wasanga kuri site ya seneri ni komisiyo nasiyonari ishinzwe impunzi y'igihugu cya kongo irahari ni ibihumbi magana mirongo ine birenga iyo ni imibare rero iri ofisiyeri yatangajwe n'igihugu cya kongo ntabwo ari seneri iri kuyitangaza cyangwa se ngo ibiyikuye mu kirere irahari hanyuma nibyo koko bimwe mu byo tutumvikanyeho n'abayobozi ba fdr ni politike irebana n'impunzi cyane cyane ko batumvaga ko ari uburenganzira bw'impunzi kuba imiryango mpuzamahanga igomba kuzimenya ikazegera kuba igihugu cya kongo kigomba kuzibarura kikazirindira umutekano kikamenya zingana gute kikaziteganya zigomba kubaho gute n'ibindi byose byankenerwa hashiferi ikazimenya kuko icyo ngicyo nicyo tugomba guharanira ko zimenyekana kandi zigakorerwa ibyo izindi mpunzi zo ku isi yose zikorerwa kuko aribwo nabyo ni uburenganzira bw'ibanze kandi tugomba guharanira ni uko nguko tubishaka muri seneride ubwiyunge ko impunzi zimenyekana zigafashwa kandi zikuzurizwa ibyangombwa byose mu yandi magambo usa n'ushubije benjamin ku kantu gato utari wamushubije yuko ari inyungu bamwe muri mwebwe muyobora bene iyo mitwe cyangwa se amashyaka ari inyungu mushaka kuri aba bantu
ntabwo ari inyungu zacu niba yanyumvise neza ni inyungu z'impunzi ni inyungu z'abanyarwanda b'impunzi natwe tubarirwamo n'abandi benshi bahari ibyo bihumbi nakubwiye ni abari muri congo gusa ariko n'izindi mpunzi ziriya kandi ntabwo ari ikibazo cyo kubarurwa gusa tuvuga ni biriya bibazo byo ku bya asosesheni koroze byose tubivugaho ku bo bireba ku zindi mpunzi bireba kandi tukavuga n'ubundi burenganzira impunzi zifite ku gihugu cyabwo ntabwo rero ari inyungu zacu ni inyungu rusange z'abanyarwanda ntabwo ari inyungu z'abantu ku giti cyabo niba yabyumvise neza ako kantu wari uvuze ni ikintu cyo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda amatariki yatanzwe kugeza ubu ngubu ntabwo rero abantu bose b'abanyarwanda barava mu buhungiro kuri telefone dufite nduwimana nduwimana
ndabumva uratangaza iki
nagomba kuvuga ku bijyanye n'uburundi bwacu hanini yandi byose wavuze ku rwanda oya ubwo ngubwo uratuyobya ntabwo turi kuvuga kuri icyo kintu turi kuvuga kuri cnrd ubumwe urakoze cyane wirirwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda barinabe mu bantu bagumye muri fdr uko onu ibivuga muri kiriya cyegeranyo cyayo cyo mu kwa cumi na kabiri umwaka ushize ivuga yuko abagumye muri fdr mu buyobozi bwayo abenshi bafatiwe ibihano mwebwe bafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye mwebwe umuntu umwe rukumbi ngo niwe wafatiwe ibihano ngo ni colonel felicien ndakeka ari nsanzubukire ariko bo barandika nzanzubukira alias fred irakiza icyo kintu cyo kuvuga ngo bamwe babaye navuga nk'ibicibwa mu ruhando mpuzamahanga kuko loni yabafatiye ibihano namwe mutafatiwe ibihano aho ngaho ho hasobanura iki
aho ngaho uko tuhasobanura urakoze abenshi koko muri bariya bazi bo muri fpr bafite ibyo bihano ntabwo ari twe tugomba kumenya niba ibyo bihano ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri ubutabera nibwo buzabikiza uyu uvuze fred irakiza ikitangaje ni uko muri seneride ntabwo tumufite kuko mu bantu bayobora seneride ubwiyunge uyu mugabo uvuze gutya ntawe dufite ubwo ahari niba bafite ibimenyetso bigaragara yuko ari muri seneride ubwiyunge abashinzwe ubutabera rwose bazabituzanire hanyuma tuzatanga ubufasha bwose bwo kugira ngo niba hari ibyo bamurega aburane ariko kugeza ubu ngubu ndakubwira ko ntawe dufite ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite gilbert gilbert we
we nawugize edize tomasi kamirindi baza akabazo kagufi
yego nako numviriza ubutumire wacu bivanye n'abantu bafatiwe na oni
komeza komeza
yego hano ni ukuri turiho turaraba muri politiki yo muri afurika ku bisanzwe ibihugu bya rutura nabo birashyiramo presiyo mu kudufatira ibihano bitandukanye n'aho ukunda usanga turi kubana afurike natwe harimo ibyo tuba dufitemo uruhara ariko nagira mubaze ni ikihe kintu bateganya ko ubu muri ino minsi mu rwanda n'ushyitse muri bo agahunguka cyangwa se abana bavutse inyuma ya jenoside uzabumva bamuhagiriza ngo bakoze jenoside ni ikihe kintu bari ko barakora kugira ngo ibi bintu mu rwanda baguma bavuga ngo jenoside jenoside ni akaga bakoze jenoside bakaba n'umwana yavutse mu mirongo icyenda n'umunani bakamuhagiza jenoside ni ikihe kintu bakora kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo abana nabo baze bakore bisanzwe bavuga ati iki ni igihugu cyacu cy'u rwanda n'aho ababyeyi bacu bacumuye mugabo nacu turiho tukibamo nk'abaturarwanda urakoze gilbert
yego murakoze barnabe musubize
gilbert kuri kiriya kibazo avuga ni ikibazo kibangamiye cyane amahoro n'ubwiyunge mu gihugu cyacu cy'u rwanda ariyo mpamvu dufite ingamba nyinshi cyane za politike nazamubwira akazajya kureba kuri duburove duburove duburove seneri ubwiyunge puwe oruge akajya kureba porogaramu politike yacu ndetse n'izindi ndangagaciro zacu tukitwa tukivugaho cyane kuko kwanza ntabwo nta muntu uvuka ari umujenosideri icyo ni ikintu kigomba kwamaganwa abakoze jenoside bagomba kubihanirwa kandi jenoside niyo kwamaganwa rwose turayamagana ku buryo bw'umugaragaro dufite kandi n'ingamba twafashe tugomba kugeza ku banyarwanda zo kugira ngo iyo jenoside ihagaraye tuyikumire kandi ihagarare burundu ntizongere kubaho mu rwanda kuko ni ishyano ryaguriye u rwanda birababaje ubwo rero ibyo nibyo tubwira u rwanda abayobozi b'u rwanda bariho muri iki gihe y'uko iyo politike rwose yo gufata abantu bose bakabahimbira ibyaha ko atariyo ko igomba kuvaho igahagarara ahubwo ubutabera mu bwigenge bwabwo bugakora akazi kabwo ntibibe impamvu ya politike yo gushaka gukumira abantu bamwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga umutumirwa ni Liyotino koroneri barinabe sinayobye umuvugizi w'inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda ishyaka rya politiki ryavukiye mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri telefone dufite emmanuel emmanuel emmanuel emmanuel ntabwo tumubonye noneho duhamagare teonesite teonesite
ndi hano ndi
kuri telefone yawe ivuga nabi gerageza kuvuga neza hanyuma ubaze akabazo kawe
iri hasi cyane hari netiwaka ntayiriho neza ye turakumva bazi ikibazo kimwe
noneho kanterere neza yego yego komeza baza akabazo kawe
turi muri ngende ni mu butanga ntabwo ndi muri congo yego
ariko ni umunyarwanda ndi kavuga ngo yanjye ndi umunyarwanda yego
noneho uko bari batubajije nk'uko
yewe telefone ya teonesite nayo ntabwo idukundiye neza muratubabarira radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se barinabe hari akantu wari uri duhereye hariya ku kibazo cya gilbert wari wari uvuze yuko mwamagana jenoside ariko rero kandi ko n'ubutabera bugomba gukora akazi kabwo nkamwe mu mutwe wanyu mu ishyaka ryanyu haramutse hagaragayemo umutegetsi cyangwa se n'umuyoboke uregwa jenoside mwiteguye kuba mwakorana n'ubutabera akabona ubutabera
urakoze cyane kuri icyo kibazo haramutse rwose muri seneride ubwiyunge hagaragayemo si n'umuyobozi gusa hagaragayemo umuntu wakoze jenoside twiteguye gufatanya rwose n'ubutabera bubishinzwe nyabwo kugira ngo uwo muntu abe yagezwa imbere y'ubutabera abone ubutabera kandi abazwe ibyo yakoze rwose icyo ni ikintu tubisobanura neza kuko ntabwo dushyigikiye kudahana ntabwo dushyigikiye abantu bica abandi ntabwo dushyigikiye abantu bakora ibyaha nk'ibyo ngibyo kandi cyane cyane icyaha cya jenoside cyamaganwa n'isi yose ni icyaha natwe twamagana ndetse tugafatanya n'isi yose kukirwanya
hanyuma nanone dusubiye inyuma kubera ko mwavutse kuri fdr mukanarwana fdr hari n'iby'ibarega muri ibyo ngibyo barega hari uko ngo ngiye kubisoma uko byanditse ngo mwaba muri ibikoresho bya kagame murabivugaho iki
efuperi ngira ngo iba iri kuyobya uburari no kurangaza abanyarwanda kugira ngo batita ku bintu by'ingirakamaro tugomba kwitaho ntabwo twaba turi ibikoresho bya kagame noneho ngo tube turi turi hano twajya i kigali tukajya muri efuperi tukaba ibikoresho bye nk'uko nyine nawe ari abikoresho bye ibyo ni ukubeshya twe turi ishyaka rya politiki rirwanya ubutegetsi bw'i kigali rihanganye n'ubutegetsi bw'i kigali turi abanyarwanda b'ingeri zose bari hirya no hino ku isi bafite ibitekerezo bya politiki n'umurava ndetse n'amatwara bashaka kugeza ku bandi banyarwanda kandi tugahindura ibintu mu gihugu cyacu tukagera kuri demokarasi amahoro n'ubwiyunge ntaho rero duhuriye n'ibyo ngibyo baba bari kuvuga abari gushaka kuyobya uburari abantu bo muri fpr ibyo baba bari kuvuga mu yandi magambo rwose urahakanye wivuye inyuma y'uko nk'uko fdr bivuga ndabisoma uko byanditse ngo kagame yabahaye ikiraka
mpakanye nivuye inyuma ko nta kiraka cya kagame dukora mpakanye nivuye inyuma y'uko nta na rorasiyo tunafitanye mpakanye nivuye inyuma y'uko ntaho duhuriye na kagame ndetse n'ishyaka rye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite ingabire ingabire we
karame akabazo kawe
akabazo kanjye mbanze kubashimira by'umwihariko murakoze umwanya muba muduhaye wo kugira ngo twungurane ibitekerezo yego
narindi mu kazi ariko nta kibazo ntabwo birambuza kubavugisha yego akabazo kagufi
nashaka kubaza uwo muyobozi aho tugeze urebye ni hanini numvaga aho kugira ngo bakore ishyaka riri hanze ndetse ntibyakabaye byiza wenda bo nubwo bavuga ko mu gihugu bitemewe ariko byakabaye byiza babaye bari mu gihugu kugira ngo n'abenegihugu bazajye batubwira twumve ni ukuvuga ngo kugeza kuri uyu mwanya imyaka yanjye nyemerera guhitamo icyiza n'ikibi kubera ko leta ya mbere nari nyiriho nari mfite imyaka ine cyangwa hagati y'irindwi n'ine ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyahise narabibona uyu munsi ibyiza turiho kugira ngo hagire umbwira ngo ndaje dufatanye dusenye ibyiza mwagezeho ndakubwiza ukuri narinde umwana ariko uko nagiye nkura yumva hari aho tumaze kugera ahubwo njye numva bakagombye kuza tugafatanya kubaka igihugu twamara kubaka igihugu bakadukangurira kujya muri ya mashyaka yabo
urakoze ese nkwibariza akabazo nkwibariza nkwibariza akabazo ko kuri facebook wanditseho koroneri nawe uri umusirikari
oya oya bivuze izina usanzwe iryo ni izina nahawe na papa kera cyane muri mirongo inani na kabiri eee urakoze cyane reka gusubize ndi mu kiviri usanzwe ye reka gusubize rero barinabe yabyo murakoze
ingabire yarakoze ah, icyo avuga ni igitekerezo cye mu by'ukuri kandi tu- tugomba kumwubahira ah, eh, ni byo koko Ah, ariko wenda niba akurikira nyine politiki y'igihugu cyacu ya- yakagombye no kuba azi ko ah, abanyarwanda benshi bashaka kujya gushinga amashyaka mu rwanda ba- bahura n'inzitizi nyinshi ya- sinirwa ndisubiramo yakagombye kuba abizi akurikira Eh, yakagombye no kuba azi ko nyine eh, impamvu ntabwo kuba dukore tutangira gukorera politike yacu hano hanze turi hanze turi impunzi ariko icyo tugamije ari ukujya mu gihugu cyacu ntabwo ari uko ariko tubishaka ni uko mu by'ukuri icyo twifuza ni uko twakagombye nyine kugira uburenganzira busesuye bwo kujya mu gihugu cyacu tugakora politike tukabwira abantu tuka tukabereka icyo dushaka natwe kugezaho sosiyete yacu n'uburyo twumva yatera imbere ubwo rero ntabwo ari impamvu ziduturukaho eh, ni impamvu zituruka ku buyobozi bubi buta- butumva ibyifuzo by'abanyarwanda baba bari hanze baba bari mu gihugu kugira ngo bashobore gushyira hamwe kandi bakore eh, babe mu gihugu bafite umudendezo nizo mpamvu ese mushobora mwebwe kugira gutya muga- kuko gutaha ni uburenganzira bwa buri muntu nk'uko wabivuze ariko rero nanone ntawaguhagurutsa wa- wowe- nkawe ku giti cyawe n'umuryango wawe nk'ubu ngubu mushobora guhaguruka mukavuga muti turatashye mu rwanda
Nije nu- ni uburenganzira bw'umuntu uyu munsi ngewe mbishatse ni ukuvuga ngo binjemo nkabishaka nkabona nibyo ubwo nahaguruka nkagira nk'uko buri wese uwo yashaka yagira ariko i- siko mbishaka ngewe ndi umunyapolitike ndakora politike eh, seneri dubwiyunge turi ishyaka rya politike ngomba kubishaka mu buryo bw'ishyaka kandi ni ni nabyo byiza nibyo bizana ah, nibyo bisubiza nibyo bikemura ibibazo abanyarwanda bafite tugomba kwiyegeranya kugira ngo dukemure ibibazo dufite abanyarwanda nuko tugomba kubigenza noneho rero ngo- tugomba kubyemererwa nk'ishyaka nk'uko amategeko yose abi- abi- abyemera tugomba kubyemererwa rero nta muntu ugomba kubitubuza eh, ariko uburenganzira turi guharanira n'ubu ngubu kuri telefone dufite inosan inosan inosan akabazo kawe
ikibazo cya jenatine ndasenge Mm.
niyo atari leta umuntu yashobora guhungukana impunzi akazishyira mu gihugu Mm.
ngo zisinde noneho bazohungukana impunzi gute kandi ko bavuga yuko ari a- aba- ko batemera ko a- ari abasirikare none n'abaki noneho mu rwanda ho hariho amahoro abantu baratekanye ntibemere bumvikane hamaye impunzi hashere zitahukanye we kuko bo ntako bazatahukana impunzi ntako bizoshoboka ko ari leta ibyemeye ye urakoze inosan
Eh, icyo ngicyo nicyo tuba tunabivuze kuko ye urakoze reka gusubize barinabe barinabe
yewe urakoze yego
ino saba namwumvise ndetse wenda mpereye ku rurimi ari kuvuga nashobora gukeka ko ari u- umuvandimwe wenda w'umurundi sinzi niba ari mu burundi cyangwa ari mu rwanda Eh, ariko a- ari kuvuga ati mu rwanda haratekanye sinzi icyo ari guheraho Ah, cyangwa icyo yita gu- gutekana Ah, mu rwanda mu by'ukuri nta mahoro ahari kubera yuko niba hari hari amahoro u rwanda ntabwo arirwo rwakabaye igihugu cya mbere mu bihugu byo muri afurika gifite umubare w'impunzi nyinshi hanze yarwo ngo rube ari icyo gihugu cya mbere mu bihugu bya afurika gifite umubare mwinshi w'abanyapolitike bakorera hanze babuze uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyabo ngo rube ari rwo rwa mbere rufite eh, rufite umubare mwinshi eh, mu bihugu bya afurika w'abanyapolitike bari imbere mu gihugu ba- ba- bari muri bari muri za gereza Eh, iz- izo ni inge- ni ingero wenda namuha ah, ya- ashobora ku- ku- kureba kandi akaverifiya Ah, bivuze rero ngo mu rwanda hari ikibazo kuvuga gusa ngo haratekanye hari amahoro y'iki ibyo ni ni byo koko abayobozi basubiramo bakabibwira abanyarwanda ndetse bakabibwira n'abandi ariko ntaho bihuriye n'ukuri ntaho bihuriye n'ukuri ukuri ni uko mu Ru- u rwanda rufite ikibazo abanyarwanda dufite ikibazo Ah, tugomba gukemura ibibazo dufite nk'abanyarwanda tutarebye gusa ngo uyu munsi twebwe turi ku butegetsi dukumira abandi ejo abandi baveho bakumira abandi ibyo ntabwo aribyo tugomba gukemura ikibazo mu buryo burambye amahoro y'ituze abanyarwanda bagataha mu gihugu cyabo bakacyubaka kuko barafite ubushobozi barafite imbaraga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga muraganira na barnabe sinayobye ni umuvugizi w'ishyaka ryitwa inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda kuri telefone dufite silver silver we
nyakubahwa akabazo kawe
akabazo kanjye yewe mbona yuko demokarasi kugira ngo itsimbatare mvuga abaguraza abantu ntibavuga kimwe bose iyo muri komuna muri demokarasi bamwe usanga bavuga ukwabo abandi bakavuga ukwabo biba byiza yuko perezida w'u rwanda yokumviriza bose bakemera ko bahiganwa kuko ni demokarasi warabonye no muri amerika ejo bundi byabaye akarorero barabonye warabibonye ingene byabaye ko baharira rwose bamwe bakamutuka ariko akarorera gushyika ku butegetsi none rero n'u rwanda nabwo rwari rukwiye gukurikiza kujya kwa amerika ejo bundi abo batavuga rumwe akabakira n'ukuri neza cyane hanyuma ikaba umurongo wa demokarasi mbere akaba akarorero muri afurika yego silve icyo ni icyiyumviro cyawe ariko se hari akabazo ufitiye umutumire
akabazo mfitiye umutumire ni uko nyine buharanira demokarasi mu mahoro ni uko ntihace intambara kuko intambara siyo itsinda isiyo demokarasi demokarasi ni uguharira hama bigaca mu mahoro badahungabanije umutekano w'igihugu ngo abantu batutwabo ako ni kabazo n'uwo mutumizi yego silve urakoze
yego me barnabe ni umwanya wawe
yego ndashimira siliveri koko ibyo avuga ni ukuri cyane cyane ibyo avuga ku gihugu cyacu yuko abayobozi bagomba kwemera ko igihugu cyubakwa n'ibitekerezo binyuranye by'abanyagihugu kandi ko nta muntu ugomba kuzira ibitekerezo bye tugafata ingero ku bindi bihugu hari ibihugu bitwegereye byo muri afurika byo mu karere k'ibiyaga bigari byabigezeho hari ibihugu by'i burayi n'ahandi hose ibyo byose tukabifata tukabyigiraho tukubaka igihugu cy'akarorero igihugu koko ndetse n'abantu ahubwo bajya babona ko twateye intambwe kandi hari ikintu twagezeho ikindi kintu namushimira rwose avuze cyiza cyane ni uko demokarasi amahoro kwishyira ukizana bigomba guharanirwa koko mu buryo bw'amahoro ni ngombwa yuko abantu icyo kintu bacyumva kandi bakagikomeraho kandi abayobozi cyane cyane nibo bafite inshingano yo kubona ko abantu bari bavuga amahoro bari kuvuga ineza bari kuvuga ikintu cyiza bari kuvuga amajyambere arambye hanyuma noneho bakabishyira mu bikorwa niyo nshingano y'abayobozi bwa mbere ntabwo inshingano y'abayobozi ari ukwirebaho no kureba za regime zabo gusa ahubwo ni ukureba abanyagihugu igihugu cyose muri rusange kuko u rwanda rugira amahoro n'akarere kose kazagira amahoro murakoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi kinyarwanda duhamagare emmanuel twari twabuze emmanuel we
ndabumva ndabumva akabazo kawe
akabazo kanjye hari inshuti ambaye ikiganiro n'ubwo gifatiyemo hagati ariko nashaka kubaza umutumire ese aho numvishije n'izina ryiwe ritangirwa n'umusirika n'izina ry'abasirikari ese bafite igisirikari mo hariya aho bari bafite igisirikari cyangwa se icyo gisirikari cyabo kibona abasirikari bate rekirutema bimeze gute niba bagifite mbese bimeze gute ibyo ngibyo ntabwo sinzi niba yigeze kubisigura ariko njye ntabwo nabyumvishije reka gusubize manwe
yego murakoze ye barinabe
mwakoze emmanuel namubwira ko icyo kibazo mu by'ukuri twari twagisubije nta gisirikare dufite nta gisirikare dufite turi impunzi ziharanira uburenganzira bwazo turi abanyarwanda bo hirya no hino ku isi baharanira uburenganzira bwabo turi abanyarwanda biyemeje guharanira impinduka na demokarasi mu gihugu cyacu mu buryo bw'amahoro ariko se ba bantu wavuze barinda umutekano w'impunzi uko abisobanuye aha ni ku kibazo cya rokirituma ukuntu mubona aba abashyashya mubigenza mute mubinjizamo gute mubakura he
ntaba bashyashya tubona ntabwo tubarokita ntabwo nta bashyashya tubona kuko tutari kubaka igisirikare cyangwa ngo tu- tu- tu- tugire gute A- abo ni twebwe ubwacu impunzi twi- twirindira umutekano kandi mu gihe tugitegereje yuko eh, imiryango mpuzamahanga ibishinzwe ndetse n'igihugu cya kongo kizashobora kugira ubushobozi bwo kuturindira umutekano eh, tu- tu- ah, twizera ko ari- ah, mu gihe tugitegereje rero tukaba ntitwareka ngo dupfe ngo tu- abantu baze baduhohotera uko bi- uko bikwiye Eh, ni- ni uko nguko bimeze nta nta rokritoma dukora nta bandi bashya tu- twinjizamo cyangwa tugira gute kandi nyine natwe tu- twarahisemo inzira y'amahoro kuri telefone dufite ngenda kuri yo ngenda kuri yo
mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe
akabazo nagira bazomutumire Mm, yavuze ko yahoraho umusirikare nkamwe umukuru w'igihugu w'u rwanda yumwankira kwinjira mu gihugu ayivuze ati ko yahoraho umusirikare w'umubare w'umukenyero wundi yaba ashatse kugira nkamwe yumwankira kwinjira mu gihugu yokoresha ingufu cyangwa yoguma akoresha ingingo ya demokarasi akabazo kanjye karaha urakoze cyane
Eh.
barnabe subiza rero ngenda kuri yo
Eh, ngenda kuri yo a- aravuga ati harya bamwangira kwinjira mu gihugu yakoresha inguvu oya ngenda kuri yo o, twahisemo inzira y'amahoro nk'ishyaka seneri ubwiyunge inama y'ijya igaharanira impinduka na demokarasi turi abanyarwanda benshi ah, kandi tubona ko icyo a- a- iyo- icyo ari cyo gisubizo cy'ibibazo u rwanda rufite n'ama ari cyo gisubizo ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo rero tushobora gukoresha ah, imbaraga kuko hari ubundi buryo bwinshi bwemewe n'amategeko kandi bu- bwagiye butanga umusaruro hirya no hino ku isi dushobora gukoresha twemerewe gukoresha n'amategeko o, kandi tukaba twagera ku nshingano zacu ese mukorana mute na monusco
monisco uh, ntabwo dukorana kuko iri muri misiyo zayo hariya mu gihugu hano eh, mu- mu- mu- muri kano karere muri iki gihugu cya kongo iri goma ni bukavu nicyo nshaka kuvuga monisco nk'abantu ishami rya oni ingabo za oni ziri hariya ndetse zifite ah, ingabo n'abanyapolitike Eh, twebwe tu- tubabonamo oni hafi Eh, ari eh, tugezaho ibi- ibyifuzo byacu tugomba kubwira ibyifuzo byacu nk'abantu bamaze imyaka myinshi muri kariya karere muri eh, ba- ba- ba- kandi ba- ba- ba- bakurikirana ibibazo byacu buri munsi Eh, tugo- tugomba kubasaba ko ba- bajya batanga raporo i New York eh, zirizo kandi koko zigamije kuzana amahoro eh, mu karere k'ibiyaga bigari niba koko bashishikajwe n'ikibazo cy'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari eh, tubasaba rero ko baza tukaganira nabo tukababwira tuka- tukabereka twebwe i- i- ibisubizo turi ku- gutanga kandi tukabasaba ko babishyigikira nawe nikabishyigikira amahanga yose akabishyigikira kuko ari ibisubizo by'amahoro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga murimo muraganira na sinayobye barnabe barnabe akaba ari umuvugizi wa cnrd ubwiyunge inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda kuri telefone dufite jackson jackson akabazo kawe
hari amahoro tomasi kamerine ni amahoro rwose baza akabazo kihuse
ngomba kumubaza none se utaha kandi numvise ngo ngo efuperi bayishinja gukora jenoside none se kagame adukora ko baganira nabo canke abo wiyonkoye ho bizogenda gute ko mbona umengo byose ntaco kimwe ho hari itandukanirizo rya efuperi rijyanye ibigwanisho canke iyo itagira ibigwanisho hoho bizogenda gute kuri abo batagira ibigwanisho nshobora kumubaza kugira numve kagame yuko azogira azokubera ibiganiro bagasubira mu mu rwanda bagataha yewe urakoze jackson reka gusubize
jackson icyo kibazo twari twagisubije twebwe dutandukanye cyane na fdr kuko turi ishyaka rya politiki ntabwo turi umutwe wa gisirikare twebwe turi ishyaka ryigenga kandi ri- dufite intego zacu dufite politiki yacu dufite amatwara yacu Uh, twebwe turi ishyaka rya politiki ri- rivuga ubwiyunge rivuga amahoro rivuga um, demokarasi rivuga impinduka ntabwo ntabwo rero duhuriye nabo ngabo Uh, ubutegetsi bw'i kigali rero bugomba kumva abanyarwanda bari mu bibumbiye muri seneride eh, bak- bukumva ni inshingano y'ubutegetsi bwo kumva abanyarwanda kuko ibyo tuvuga bireba igihugu cyacu cy'u rwanda tugomba kumva tugomba kumva ibyo bintu tubisubiramo ifoke ubuyobozi bw'i kigali bubyumva turi turi abanyarwanda turatekereza ku gihugu cyacu tugomba kukigiramo uruhare tukacyubaka ntitugomba guhezwa mu gihugu cyacu ntitugomba kuba abanyagihugu bagenda bububa mu gihugu cyabo tugomba kuba abanyagihugu bagenda bahagaze bemye batishimiye ibyo byose rero tugomba kubiganiraho n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u rwanda kandi ibyifuzo byacu bikubahirizwa kandi bikunzwe baranabe mu mahame yanyu murashyiramo ko abanyarwanda bakwiye kwemera no kubahiriza ibirangamoko y'u rwanda mukabashishikariza rero buri mugashishikariza rero buri munyarwanda wese kwishimira kuba uwo ari we no kubahira abandi icyo bari cyo nk'ibi ngibi ntabwo mushobora kubishwanira na leta y'u rwanda mu rwego rwo kuvuga ko birimo ingengabitekerezo ya jenoside
rwose nta na hatoya ibi birimo iyi ngengabitekerezo ya jenoside bishobora kuba byaba bibangamiye uburyo guverinoma y'u rwanda yo yumva ikibazo cy'amoko ikibazo cy'abatuye u rwanda ibyo ni ibintu tugomba kuganiraho tukabumvisha twebwe ibyo tuvuga nabo bakatwumvisha ibyabo noneho nk'abanyarwanda twese tukareba ikinoze abanyarwanda bose hamwe bagacura urubanza bakavuga bati ibi ni byo binoze ibi ni byo binoze nk'uko bigenda muri demokarasi ntaho rero bihuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko amoko rwose y'abanyarwanda arahari abatwa abahutu abatutsi twebwe turabivuga kandi dushaka ko buri muntu aba afiye yishimira uko ari kandi ntabe yabangamirwa uko ari biturutse uko ari uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa ndetse ubishatse tujya kure dufite n'umugambi mushya cyane nta rindi shyaka ribifite twebwe dushaka ko kugabana ubutegetsi bw'igihugu bugomba gukorwa hagati y'ayo moko buri bwoko bwose uko ari atatu bugahagararirwa mu nzego zose zose bugahagararirwa mu buryo abantu bazaganiraho bakabyumvikanaho ntihagire umuntu uhezwa ntihagire umuntu ugira anahezwa ari mu nzego za leta ari no mu nzego ndetse z'abikorera bigashyirwa mu mategeko ni ukuvuga rero rwose ko kubuza abantu kwemera icyo bari cyo ni ibintu bifite ingaruka nini cyane ku muryango nyarwanda ni ibintu bifite ingaruka nini cyane ku gihugu cyacu turasaba dusaba ahubwo leta y'u rwanda kuriya politiki yayireka ahubwo ikemera ko abantu bishimira icyo bari cyo
ubwo rero urashaka kuvuga yuko uburundi bwaba urugero
uburundi mu buryo bakemuyemo ibibazo dushobora kwifashisha uburyo rwose babikemuyemo tukareba ibyo bagezeho byatugirira akamaro tukabizana iwacu tukareba niba twabikora iwacu bigasubiza ibibazo abanyarwanda dufite bijyanye n'umwihariko wacu muri urwo rwego dushobora kubafataho urugero radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga kuri telefone dufite eugene eugene we akabazo kagufi
yego ndabanje gukoramutsa kwa ndamusa n'umutumire komera komera
irambire irambire hanyuma ndaramukije abarundi bene wacu bose mu makungu ndetse no mu burundi na cyane cyane nce nkubitira mu mpunzi z'iwacu zahungiye hakurya y'igihugu cyacu yego
ndanazikaburira kwitahukira kugira ngo dukomeze kubakira igihugu cyacu cy'uburundi akabazo kawe se ufitiye umutumire
ego hama akabazo nakunda ni nk'intererano cyangwa akabazo se nizaba ngombwa ariko ukagire kagufi yego yari kavuga ko bakwiye kuraba sisiteme twakoresheje kugira ngo dushobore gukemura ikibazo cyacu
bandanya kuko vema nta kindi kizokomeza ububanyi atari ukujya hamwe kugira ngo mwumvikane ndetse n'abenegihugu biyumvemwo icyo uba uri ko utegura ku gihugu cy'iwawe kuko twe kugira ngo tuve muri ibi twari twinjiyemo ni uko umwe n'igihugu yatahuye aratahura umwansi uwo ari we ko ari umwansi ashaka kumwicisha inzara hanyuma akabazo gatoya yego
mbega kugira ngo mvane na efuderere ntacyo muba mwarapfuye muba mutahurije ko murakoze akabazo kanjye karako reka sinogenda narangize nkebura impunzi zahungiye onye mu rwanda nyine ko ntuzikabura kwitaho kugira ngo dukomeze kwiyubakira igihugu cyacu cy'uburundi hari amahoro n'umutekano byuzuye by'umusesakara ye urakoze cyane eugene we
sawa nawe urakoze neza thomas kamirindi ye barinabe
arakoze jene koko reka nsubize wenda ako kabazo yabajije twebwe gutandukana na efudereri ni uko tutahuje ibitekerezo ndetse n'uburyo bwo kubona ibintu n'uburyo bwo kubona ejo hazaza ni ibyo byadutandukanyije dufata inzira yacu twubaka ibyacu abantu bahuje ibitekerezo n'abandi kandi abanyarwanda bose bo hirya no hino ku isi niko babibonaga turi kumwe birumvikana bari mu ishyaka ryacu ntabwo rero nta kindi rero twapfuye ni icyo ngicyo ibitero byo byagiye biba ntabwo ari twe twagiye tubigaba birababaje kandi ni ibyo kwamaganwa ariko byagiye bikorwa n'urundi ruhande rutishimiye ko hari abanyarwanda bafashe ingigi ijwi rya amerika kuri telefone dufite kandi joseph joseph we
wenda kumva gabanya radiyo iravuga cyane yego akabazo kawe
muhaze mukiriza umutumire arakumva rwose
ko hanze hagiye havukirayo amashyaka menshi
komeza komeza
abo bo muri cnld baba bari muri koalisiyo n'ayo mashyaka ye urakoze joseph we
sawa
joseph arakoze ntabwo mu by'ukuri turi muri koalisiyo n'andi mashyaka ariko dufite politiki ifunguye ku mashyaka yose kandi tuganira n'amashyaka yose ya politiki arwanya aharanira impinduka mu gihugu cyacu cy'u rwanda dore amategeko amashyaka arwanya ubutegetsi bw'i kigali ubwo rero ariko kugeza ubu ngubu nta koalisiyo dufite n'andi mashyaka murateganya kuzakorana nayo se
politiki yacu irafunguye turateganya gukorana nayo ndetse rwose turatumira amashyaka kugira ngo tuganire tuvugane ibibazo by'u rwanda duhuze umugambi tuzabikora tuzabigeraho turanabishaka turi kubitegura radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muteze amatwi rero ikiganiro cyanyu ndakora ni mwe murimo kugikora ikiganiro cyanyu murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika umutumire ni sinayobye barnabe umuvugizi w'ishyaka ryitwa inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi mu rwanda umutwe wa politiki wavukiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko nk'uko babivuga urimo abanyarwanda b'ingeri zose bari hanze bari no mu rwanda niko se barinabe
ndakumva mu magambo make yanduzi dushigaje nk'iminota ibiri kugira ngo ikiganiro tugisoze murumva muzataha mu rwanda ryari
ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo gikomeye ariko nanone ni ikibazo cyoroshye gutaha mu rwanda bizaterwa natwe abanyarwanda ariyo mpamvu dusaba abanyarwanda kugira ngo bashyigikire porogaramu politiki yacu abanyarwanda twese duhurize duhuze ku ijambo rimwe dusabe ko mu rwanda habaho impinduka dufite imbaraga nizo mbaraga dufite kuvuga ibitekerezo byacu guhuriza hamwe guhuza umugambi ni ibitekerezo byiza noneho tuvuga amahoro tuzana amahoro iwacu ubwo rero icyo gihe ntabwo twifuza ko byaba kera twifuza ko abanyarwanda twabigira vuba kuko turababaye ariko nanone bizaterwa nanone n'uburyo ubutegetsi bw'i kigali bugomba kumva yuko igihe kigeze kugira ngo iki kibazo cy'ubuhunzi kimwe n'ibindi bibazo bya demokarasi ibibazo by'ubutabera ibibazo by'ubwiyunge bigerweho vuba na bwangu ubwo rero urumva ko bizaterwa n'uko turi kubikora turifuza ko byaba vuba cyane maze tukisanzura mu gihugu cyacu mu rwatubyaye tukubaka amahoro arambye hanyuma akabazo ka nyuma nanone karimo impaka babarega yuko mwebwe ngo muri abanyenduga mwitandukanije n'aba fdr b'abakiga bo mu majyaruguru y'igihugu ayo makimbirane ayo macakubiri yo muyavuga gute aho ngaho muri cnld yanyu
ayo ni amakimbirane n'amacakubiri akunda gukorwa cyane n'abantu bahejejwe inyuma n'ibitekerezo bishaje bagitekereza ko ibibazo by'u rwanda aho bigeze ushobora kubirebera mu ndorerwamo ya kiganduga ya hutututsi twa n'ibindi ibyo ngibyo ni ikinyoma gitereye aho twe turi abanyarwanda b'ingeri zose bo mu gihugu cyose bavuye mu turere twose impunzi ziri hirya no hino ku isi uba uhereye ziri mu bihugu bya afurika ibihugu by'i burayi na amerika ndetse n'iziri hano muri congo ntabwo bajya guhunga baciye umuriro bakavuga ngo abanyenduga bahungira aha abakiga bahungira aha efuderi twabagamo ntabwo ari efuderi yari irimo abantu barimo bavuga ngo abanyenduga baraha ngo abahutu baraha abakiga baraha ni ukuvuga ngo ni ibinyoma bihimbwa n'abantu baba babuze icyo bavuga twebwe turi abanyarwanda bose bavuye mu turere twose tw'igihugu kandi uwabishaka yaza tukaganira neza tukabimwereka yashaka na idandiko ya buri muntu tukayimwereka cyangwa se tukamuha abanyarwanda bakamwigirira aho bakoma
barinabesi nayo byenda gushimiye cyane
murakoze natwe turabashimiye murakoze cyane kandi dushimiye abatuvugishije bose n'abatubajije ibibazo bose n'abaduteze amatwi bose murakoze ijwi ry'amerika mwese mwese turabashimiye murakarama